Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu mbega mwaramuka nyimana ikaze kuri radiyo yanyu umuntu wese aza kubahiriza imbibe z'uburundi mu gihe boza barenganya izo ngingo baza bateye igihugu umurundi wese azohaguruka abahwanye niko bimeze iyo igihugu izongetewe kandi tuzobivuna uwo ni perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru avuga ku ngabo za Afurika y'iyunze iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibyaranze Afurika mu rwego rwa demokarasi muri uyu mwaka turimo gusoza wa bibiri na cumi na gatanu turazibagezaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi Aloyizi waramutse neza
mwaramutse jeniya mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika amakuru tuyahereye muri santara afurike inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yihweze ko yosubiza igihugu cya santara afurike mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika iyo ngingo izofatwa mu gihe hazoba hatowe umukuru w'igihugu kandi amaze kwimikwa mu mabanga yiwe ivyo vyamenyeshejwe n'umutegetsi w'ubumwe bwa afurika ejo ku munsi wa gatatu mu gihe repubulika ya santara afurike iri mu bihe vy'amatora agamije kugarukana ico gihugu mu ntwaro ishimikiye kwibwirizwa shingiro igihugu ca santara afurika cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nyuma y'aho perezida francois bozize akuriwe ku butegetsi agakurikira ubwicanyi abantu batari bake barahasize ubuzima mu mishamirano ifatiye ku moko n'amadini yatumye abanyagihugu bamwe bata izabo bahungira mu bindi bice by'icyo gihugu abandi baja mu bihugu bibanyi umuryango umwe bwa afurika ntuzigera wihanganira abo bose bazogomba gutembagaza leta yatowe hisunzwe ibwirizwa nshingiro ibyo bimenyeshwa na komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa afurika ajejwe ibya politike yitwa aisha laraba la abdulahi amatora yeje ku munsi wa gatatu yabaye mu mutekano ntangere muri rusange nk'uko byashyikirijwe n'abarorerezi naho hari ubwoba ko hashobora kuba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi abajejwe umutekano bari bakwiragijwe mu bibanza byose abanyagihugu batora mu mutekano muri iraki naho abasirikare ba iraki bariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa eta islamike inyuma yaho batangarije ko bigaruriye igisagara ca ramadi mu gihe baheruka gutangaza ko bigaruriye ico gisagara imigwano yari abakomeranye mu gihe batari biteze ko bishobora kugenda uko igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika ariko kimenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa eta islamiste bakiri mu, mu gisagara ca ramadi ejo ku munsi wa gatatu abasirikare ba iraki bariko bari bagihangana n'abarwanyi bakiri muri ico gisagara mu gihe humvikanye ibikoho binini binini ikimenyamenya c'uko urugamba rukibandanya amakuru avugwa kuri siriya mu gihe ishyirahamwe impuzamakungoni ririko ryitegura gutuma k'ibindi biganiro ku gihugu cya siriya mu kwezi kwa mbere haracari ibibazo iryo shirahamwe ritaratorera inyishu kuri ico gihugu bimwe muri ivyo bibazo ni kibanza kizohabwa perezida Bashar al-Assad mu gihe ibiganiro bizoba biriko biraba n'ububasha abagwanya leta bazoba bafise mu gukorera hamwe haracari kandi ibibazo by'ukumenya nimba urufugwa Zaharani Arushe umukuru w'abagwanya leta ya siriya aheruka kwicwa mu minsi iheze rudashobora gutuma abagwanya leta ya siriya bahindura ivyumviro kuri ivyo biganiro birongowe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni ku mugabane wa buraya naho igisata ca oni citaho impunzi ku isi hcr kimenyesha ko impunzi zirenga umuriyoni zahungiye ku mugabane wa buraya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe mu mwaka uheze abashika ibihumbi amajana abiri na cumi na batandatu ari bo bavugwa ko bahungiye kuri uyo mugabane w'isi ishyirahamwe hcr ryamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'impunzi ni ukuvuga impunzi ziharugwa ku miliyoni umwe n'amajana atanu na mirongo irindwi na batatu zinjiye mu gihugu cy'ubugiriki abashika ibihumbi amajana umunani na mirongo ine na bine muri abo binjiye mu bugiriki bavuye mu gihugu ca turukiya benshi mu bandi basigaye baje bava muri libiya bahungira mu butaliyano igice ca kabiri c'izo mpunzi zihunga intambara iri muri siriya abashika mirongo ibiri n'umwe ku ijana nabo bahunze bava muri afuganisitani hcr imenyesha ko izo mpunzi zihitamwo gufa aho kuguma mu bihugu byazo birimo intambara harimwo uguhigwa buhongo ngo bicwe mu gihe abandi bahunga kumvo za politike n'ubukene muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu impunzi zishika ku bihumbi bitatu amajana indwi na mirongo itatu na bitanu nizo zimaze gusiga ubuzima mu ibahari mediterane abandi muri bo barabura irengero ryabo mu gihe bari ko bagerageza guhungira ku mugabane wa buraya mu bubirigi naho igihugu cy'ububirigi carafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'uwo mwaka mushasha iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara ca buruseli mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba umukuru w'igisagara ca buruseli ivan mayer yamenyesheje ko igisata kijejwe kugenzura umutekano cabonye ko bitokoroha gusaka abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bazoba bitezwe guhimbaza uwo munsi mu buruseli mu bubirigi
urakoze haruzi bigira imana kuri aya makuru inshuti zacu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interineti wewewe radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri facebook na twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi nyuma y'iminsi myinshi adaha ikiganiro abanyamakuru perezida w'uburundi pierre nkurunziza yarayashyize ahabona aho ahagaze ku bibazo bihanze uburundi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine nsabimana yakurikiye ikiganiro adutegurira iyi nkuru inyuma y'iminsi yari haciye ata kintu atangariza abanyamakuru perezida nkuru nziza yashize ahabona yereka abarundi n'abatuye ku isi aho uburundi buhagaze ku bibazo bivugwa mu gihugu arongoye yishura ikibazo c'umunyamakuru ku bijanye n'uko umuryango wa afurika ushobora kurungika ingabo zicungera amahoro n'umutekano zingana ibihumbi bitanu mu gihe ca vuba perezida nkuru nziza yavuze ko uburundi ari igihugu cikukiye kandi ko imipaka yabwo itagomba kuvogerwa perezida nkuru nziza ntarya umunwa avuga ko izo ngabo mpuzamakungu mu gihe zovogera imbibe z'uburundi leta y'uburundi itavyemeye uburundi buzoca bwivuna uburundi igihugu cikukiye kandi no muri ya ngingo yafatwa n'ishami mpuzamakungu oni ingingo zafashwe ntabwo zemeza yuko ari ngi- ari- ari- ari inteko ziza mu burundi kandi ushobora kuzana inteko mu gihugu akanama kaje umutekano k'ishami mpuzamakungu oni katavyemeye ku bw'ivyo muri iryo tangazo bashikirije iyo ngingo bashikirije bavuze neza yuko amakungu batakubahiriza ubwigenge ukwikukira ku burundi kandi batakubahiriza imbibe z'uburundi umuntu wese aza kubahiriza imbibe z'uburundi mu gihe boza barenganya izo ngingo baza bateye igihugu umurundi wese azohaguruka abagwanyi perezida nkuru nziza yashimangiye igisubizo ciwe asobanura ivy'ingingo y'umuryango wa afurika wunze ubumwe usigura ku bijanye no kurungika ingabo gutabara mu kindi gihugu yagize ati niko bimeze iyo ndizo igihugu izogetewe kandi tuzobivuna mbega wisunze amategeko mpuzamakungu nirya rihaza inteko ubwa mbere haza inteko mu gihe ari leta zisabye leta ntiyazisabye nta no kugishwa n'inama urumva yuko ari mu gapfungu ubugira kabiri kugira ngo intego ziza nta leta ibiriho kujya ko muri somaliya na centrafrique nta leta ibihari ubugira gatatu ni igihe haba hariho abantu bashambiranye kandi bumvikanye amasezerano y'uko bakeneye babafasha mu burundi hari abashambiranye bihugu nta- ntabahari kuko tuvise ikibazo cy'umutekano si ikibazo cya politiki cyaravuye mu nzira amatora yaraheze si ikibazo cy'ubwoko nta mwoko ariko ara- aragwana mu burundi murumva rero yuko kino gihe tugezemwo mu burundi nta bashambiranye nta bagize amasezerano ngo baje hamwe ngo basabe inteko ngo zize nta- nta byabaye ibyo ni ibintu bitatu bituza kuba bitunganyijwe kugira ngo inteko zize ibyo rero ntabihari perezida nkuru nziza yavuze no ku biganiro byatangujwe mu gihugu cy'ubuganda kuri iyi ndwi y'uwa mbere turimo yasobanuye ko ivyo biganiro vya- vyatangujwe nabi kuko bahamagaye abashatse guhirika ubutegetsi ngo baganire na leta yitorewe n'abanyagihugu ku bwiwe imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu burundi naho bamwe mu bayoboye bahunze ari uko bakoze ivyaha mu burundi ahubwo asaba ko babafata bakabashira imbere y'ubucamanza mu burundi dufite ijambo rikwiriye ritangiye usikorana isiguye neza y'uko nta mugambwe n'umwe uzwi n'amategeko ukorera hanze we- wemewe n'amategeko imigambi iri ku butegetsi n'imigambi itari ku butegetsi ikorera yose ntabwo ubu ntibisigura y'uko umuntu umugambi agize amakosa bashobora ko umugambi uri hanze imbunda uri hanze yakoze abanyoni umugambi nicyo twatuma yuko rero ibiganiro byose twatunganya burya mu gihe uje ibiganiro hagati mu gihugu uzohuza abantu bose ku bijyanye n'umubano mpuzamakungu perezida nkuru nziza naho nyine yawuvutseho uhereye mu karere k'ibiyaga binini hari amakuru yari amaze iminsi ivugwa ko umubano w'u Burundi n'u rwanda woba utameze neza perezida nkuru nziza yasobanuye ko atangoranye afitanye na perezida w'u rwanda paul kagame abandi bandi b'ubukungu nziza irimo gihugu cy'u rwanda jenoside y'ubu nziza ntacyo ntapfa ndamukunda ndamubahiriza muri muciwe kuko jewe icyo dukora ku munsi nsanzwe tugiye mu masengesho ndamusaba umugisha imana ikanezanira ibibazo twaragiye biragoye sinyoroshe ku muri uno munsi twari twari tuyotoye umugabo ushaka ko uyu munsi icyo dukora ugasanga ibishyikiye umubyeyi bishyira ku wundi ku kibazo c'amaradiyo yasambuwe nkurunziza avuga ko amaradiyo yigenga akiri menshi asamirana mu burundi ayononywe nayo beneyo bazokwitura bashatse guhirika ubutegetsi kuko igihe yaturigwa nibo bari ku butegetsi kuko bari basenye inzego ku munyamakuru yabajije ikibazo cy'uko umukuru wa eta majoro y'igisirikare cy'u Burundi yorenguka mu bashatse gusenya inzego kuko bamwe mura- muri bo bavuze ko atakintu bashobora kubwira sentare atabonetse maze nkuru nziza avuga ko abo bamushaka ari amayeri uretse icyo kibazo cy'imanza za hafi hari umunyamakuru yagombye kumenya aho leta ya perezida nkuru nziza yobigejeje urubanza rw'uwahoze ari perezida w'u Burundi yagandaguwe Melchior Ndadaye Rugeze perezida nkuru nziza yasobanuye ko hari imanza usanga zigoye guca maze amenyesha ko atari mu Burundi gusa ariko hari n'ibihugu biteye imbere usanga imanza zaradindiye acatanga akarorero k'urubanza rwa perezida Kennedy yahora atwara leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko n'ubu rutaracika ico kiganiro co guheraheza umwaka perezida nkuru nziza yagiranye n'abamenyeshamakuru catanguye igihe c'isaha imwe zo mu gitondo kirangira isaha zine zo ku musasi hari haje abamenyeshamakuru bo ngaha mu burundi bakora ibinyamakuru bitandukanye bashika mirongo itanu hari n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye ariko abo bose nta jambo bafashe ibibazo byose vyasubijwe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza fidel d'antoine sabimana igitega ku bw'ijwi rya amerika umwaka wa bibiri na cumi na gatanu uyu munsi turawusoje gusa igihe cy'abanyafurika mu rwego rwa demokarasi umunyamakuru wacu eroge wirikaneza arabitunyuriramo muri make uko bimwe mu bihugu byahaye abaturage babyo uburenganzira bahabwa na demokarasi n'uko ibindi byabubavukije umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri afurika uyu mwaka wibonekejemo amatora ateguye neza hamwe hamwe ahandi haba ugushaka guhirika ubutegetsi ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro hamwe no kubisikanya ku butegetsi mu nzira y'amahoro atamaraso abanje guseseka mu kwezi kwa kane igihugu ca nigeria cabonye inzego zishingiye kuri demokarasi aho general muhammadu buhari umugabo w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri yigeze gutwaza umukazo ico gihugu ku ntwaro za gisirikare yatsinda mu matora perezida goodluck jonathan ayo matora yashize akaburungu ku myaka cumi n'itandatu y'intwaro y'umugambwe umwe muri ico gihugu ca mbere gifise abantu benshi ku mugabane wa afurika muri Tanzania perezida Jakaya Kikwete yemeye kuva ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yararikuriwe n'ibwirizwa nshingiro John Magufuli yatowe mu mahoro n'umutekano mu kwezi kw'icumi inyuma y'imyamamaza ihambaye uwo mugabo yahoze ari umushikiranganji w'ibikorwa vya leta yerekanye ubwitange bwiwe mu gukuraho ibintu bidakenewe no kugabanya ubukene ibi bibonekera mu mafaranga yahagaritse yo gutegura ibirori vy'umunsi wo kwikukira kwa Tanzania hamwe no kwanka umunsi mukuru yategerezwa gutegurirwa ahejeje gutsinda Benji Ndoro umuyobozi akaba ari nawe yashinze ishirahamwe National Empowerment One yizera kwiki ari ikimenyetso ciza ku karere The new President Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note.
ahagira ati perezida mushasha magufuri yatanguriye kubitangaza yuzuye inkomezi yuzuye umwizero yuzuye ibikorwa acisha bugufi ntiyihayagiza rero iki ni ikintu kiremesha umutima na cyane cyane ku bihugu nka kenya bibana nk'izuru n'umunwa ndetse no ku karere kose ndoro yongera ko ati ubuganda buroye kuja mu matora mu kiringo hafi c'ukwezi n'igice burkina faso yabaye mugeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi muri nyakanga ica yitegurira gutora indongozi nshasha inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi hoshmark christian kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku rutonde rw'abakandida cumi na bane bahiganirwa ico kibanza ayo matora yarangije ikiringo mfatakibanza inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu y'utavanako yomoye ku butegetsi blaise compaore muri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Farinamani Rodrigue Kone, umunyakote d'Ivoire, yizira imibano agira ati Je dirais ce que nous pouvons voir et les enseignements que nous pourrons tirer.
novuga ko mu byo dushobora kubona n'icigwa twokuramwo mu vya demokarasi ari urukurikirane rwo kwiganzura rukorwa n'abantu bazi ico ari co uruhara rwabo abo bantu nabo baba mu kibano murabizi burya akanovera k'umunyepolitike kavana n'ico asabwa ibi bisigaye vyibonekeza rwose ariko muri uyu mwaka si vyiza gusa haribonekeje n'ibibi uburundi bwaguye mu ndyane mu kwezi kwa kane aho perezida nkunziza yashira mu ngiro umugambi wo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatari bake bavuze ko uhushanye n'ibwirizwa nshingiro inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe muri rusama abagira imyiyerekano bakihereza amabarabara igipolisi kikabandamwo amasoro nkuru nziza yasubiye gutorwa muri mukakaro naho hari ababinenze abantu baba ibihumbi amajana abiri barahunze igihugu muri sudani y'epfo abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abarenga miliyoni zibiri bateshwa izabo kuva hadutse intambara haraciye imyaka ibiri abashigikiye perezida salva kiir n'abari ku ruhande rw'umukuru w'abaroberi riek mashar bagumye bagirizanya guhonyanga amasezerano y'amahoro ayo masezerano y'amahoro yasaba ko hoba hagiyeho inzego mfatakibanza gushika mu kwezi kwa munyonyo ariko ntivyashizwe mu ngiro iyi leta y'imfatakibanza yitezwe muri nzero hagati umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imyiyerekano yahindutse ubugizi bwa nabi muri congo brazzaville aho muri gitugutu perezida denis asungeso yatumako amatora ya kamarampaka ngo hahindurwe ingingo z'ibwirizwa nshingiro zibuza umukuru w'igihugu kurenza ibiringo bibiri n'ufise imyaka irenga mirongo irindwi kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu yatsinze amatora ku majwi mirongo icenda n'abiri kw'ijana ariko indorerezi mvamakungu zayibonyemo amahinyu menshi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho perezida joseph kabila yagirizwa gusubiza inyuma ikiringo c'amatora yaratekanijwe muri munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu no gushaka guhindura ibiringo vy'umukuru w'igihugu u rwanda rwatoye ku bice mirongo icenda n'umunani n'uduce tune kw'ijana mu matora ya kamarampaka kwibwirizwa nshingiro kugira ngo perezida paul kagame yemererwe kwitoza ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo bigashobora kumuha uburenganzira bw'izindi manda zibiri uko biri kose Eric Manga umushakashatsi muri kaminuza y'I Nairobi yibaza ko Afrika yari ikwiye kubaka inzego zibushitse aho kureka abakuru b'ibihugu ngo bizigitire ku butegetsi imyaka irenga cumi mu gihe kimwe It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny.
agira ati igihe kirashitse aho abanyafurika bategerezwa kuvavanura n'ingendo yo gushira akazoza kabo mu maboko y'abantu bamwe gusa murazi ko tuzokwama turonka indongozi mbi na nziza ariko murazi kandi ko iyo dufise inzego zidahobahoba ico gihe tuzoba turi mu kibanza co gufata inzira ibereye umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Museveni vyitezwe ko asubira gutorwa muri ruhuma umwaka uza akazoca kwiza imyaka mirongo itatu ku butegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'uwundi mwaka urimwo ibigeragezo kuri demokarasi yo muri afurika aho hitezwe amatora nyezina n'ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro n'imiburiburi mu bihugu icenda harimwo uganda zambiya na ghana eroje urikaneza bujumbura ijwi rya amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mwanya n'amakuru ya siporo muri make mugezwaho na etienne karekezi
ndabasuhuje abakunzi ba siporo n'imikino Etienne karekezi hano i washington ni wa mwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino twifuza kubagezaho kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka tariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri cumi na gatanu ni umunsi twifuza kubasuhuza ariko kandi tunabashimira turebere hamwe siporo mu rwego mpuzamahanga muri make uyu mwaka dusoza uyu munsi ahanini waranzwe n'amarorerwa yashyizwe ahagaragara mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga fifa abategetsi bo mu busuwisi igihugu gicumbikiye ibiro bikuru bya fifa bashyikirije abanyamerika bakora nketi inyandiko za konti z'amabanki zaba zarakoreshejwe mu marorerwa ya ruswa avugwa kuri fifa ibiro bya minisiteri y'ubutabera y'ubusuwisi bivuga ko ayo makonti ariyo yakoreshejwe mu guhererekanya amafaranga ajyanye n'ibikorwa byo kwamamaza ndetse n'uburenganzira bwo kwerekana amashusho y'imikino mpuzamahanga kuri za televiziyo muri amerika y'amajyepfo no muri leta zunze ubumwe za amerika iki cyemezo cyafashwe n'abasuwisi babisabwe na amerika gusa itangazo ryashyizwe ahagaragara ntiritanga ibisobanuro birambuye byerekana uwaba mu by'ukuri ari we nyirizo za konti aha twabibutsa ko abayobozi bakomeye ba fifa batawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu bari muri hoteli mu mujyi wa zurich mu busuwisi abagera kuri cumi na bane mu bayobozi ba fifa bashinjwe ibyaha bya ruswa mu mpera z'uko kwezi kwa gatanu abandi cumi na batandatu bashinjwe na deparitoma y'ubutabera ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki eshatu z'uku kwezi kwa cumi n'abiri dusoza muri rusange kandi abategetsi ba amerika bashinje abayobozi ba fifa n'abanyemari bakorana na fifa bagera kuri mirongo itatu n'icyenda kuri ruswa yaba ingana n'akayabo ka miliyoni magana abiri z'amadolari yaba yari gukoreshwa mu bijyanye no kwamamaza no kwerekana amarushanwa mpuzamahanga y'umupira w'amaguru kuri za televiziyo ku rundi ruhande abashinjacyaha bo mu busuwisi barakora iperereza ku miyoborere ya fifa ndetse no ku buryo ibihugu by'uburusiya na katari byegukanye kuzakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani na bibiri na makumyabiri na kabiri mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi n'abiri perezida wa fifa sep blatter n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burayi michel platini bahagaritswe igihe cy'imyaka umunani mu bikorwa byose birebana n'umupira w'amaguru nyuma y'ibyagaragajwe na komisiyo ya fifa ireba imyitwarire iyo komisiyo yerekanye ko abo bagabo bombi bakoresheje nabi ububasha bahabwa n'imyanya bari bafite bombi kandi ari sep blatter na ari michel platini bahakana ibyo bashinjwa abatwumvaga kandi ni aha dusoreje ikiganiro cya siporo n'imikino cy'uyu mwaka dusoza uyu munsi twongeye hano ku ijwi ry'amerika kubifuriza umwaka mushya muhire wa bibiri na cumi na gatandatu dutangira ejo kuwa gatanu mwese amahoro iwanyu kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kandi kubashimira
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ikiza ca El Niño gituma haba hindagurika ry'ibihe caragize ingaruka ikomeye ku bihe vyo mu gihugu ca Ethiopia muri uyu mwaka kuko umwimbu wabaye muke maze abantu batangura gufungura ivyo batekanirije ibihe bigoye vyo muri kazoza ivyo navyo bigashobora gutuma haba ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa muri iki gihe bisa nuko ikiza El Niño kizobandanya no mu mwaka wa 2016 igihugu ca Ethiopia gishobora kuja mu bihe bigoye vy'uruzuba hamwe n'imyuzurira bizotuma ikibazo c'umwimbu gikomera kurusha imfashanyo abanyagihugu bakenewe yari yaharuwe mu gihugu ca Ethiopia kubera iryo hinduka ry'ibihe ryari gushika ku miliyoni zibiri n'ibice icenda mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe imfashanyo abanyagihugu bazokenera ishobora gushika ku miliyoni cumi n'ibice bibiri z'amadolari ku igenekerezo rya cumi na rimwe ry'ukwezi kwa cumi na kabiri abanyagihugu bashika imiliyoni zitanu n'ibice umunani bazokenera amazi ya rusumo mu mugambi wo gutorera inyishu iki kibazo gihanze abanyagihugu isinzi leta z'ubumwe za amerika zatangaje ko zitanze iyindi mfashanyo ingana n'amadolari imiliyoni mirongo inani n'umunani azokoreshwa mu kuronsa abanyagihugu ibifungurwa amazi hamwe n'iyindi migambi yo kunagura ubuzima bw'abanyagihugu ibiro vya leta z'umwe amerika bijejwe iterambere mu makungu usaid bizokoresha uyo mutahe mu kugwiza uburyo yari risanganywe bwo kuronsa abanyagihugu amazi vyongere bikorane n'ayandi mashirahamwe mu kugwiza ibibanza vyo gutangiramwo imfashanyo iyo ngingo ije ikurikira icegeranyo casohowe ku igenekerezo rya cumi na rimwe ry'ukwezi kwa cumi na kabiri gishira habona imfashanyo y'abanyagihugu ikenewe leta z'umwe amerika zaciye zitanga buno nyene itoni ibihumbi ijana na cumi na bitandatu n'amajana ane na mirongo itandatu y'imfashanyo y'ibifungurwa ibiro usaid muri iki gihe bifasha abanyayetiyopiya miliyoni zitatu n'ibice icenda hamwe n'impunzi mu kubaronsa ibifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo z'imbabare vyongeye ibiro usaid biraha umutahe w'amadolari miliyoni ijana ku mwaka ibiro vya leta ya etiyopiya bijejwe ikigega c'ibifungurwa imigambi ikomeye y'ibiro usaid irimo utwigaro two kubungabunga ibitungwa hamwe n'ayandi matungo y'abanya-etiyopiya birafasha cyane imiryango y'abanya-etiyopiya bariko barahangana n'ingaruka mbi za el nino yamara uruzuba hamwe n'izindi ngaruka mbi z'ibihe biguma bihindagurika bitari bwasinzikaze igihugu cya etiyopiya nk'uko bimeze muri iki gihe byatumye muri icyo gihugu hakenerwa imfashanyo yihutirwa ari nacyo gituma ibihugu byose bitanga imfashanyo bikwiye guhagurukira rimwe bigafasha leta z'umwe amerika zizobandanya gukorana na leta ya etiyopiya hamwe n'amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo imfashanyo abanyagihugu bakeneye iboneke kandi kugira ngo ingaruka za el nino ntizibangamire cyane abanyagihugu
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aroyizi bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru aroyizi
inama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yihweze ko yosubiza igihugu cya santarafurike mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa afurika igihugu cya santarafurike cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nyuma y'aho perezida francois bozize akuriwe ku butegetsi hakurikira ubwicanyi mu gihugu cya iraq abasirikare ba iraq baracariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa eta islamike inyuma y'aho igisirikare cya iraq gitangarije ko cyigaruriye igisagara cya ramadi ku mugabane wa burayi igisata cya oni cyitaho impunzi ku isi hcr kimenyesha ko impunzi zirenga umuriyoni zahungiye ku mugabane wa buraya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe mu mwaka uheze abashika ibihumbi amajana abiri na cumi na bitandatu ari bo bavugwa ko bahungiye kuri uyu mugabane w'isi mu bubirigi naho igihugu cy'ububirigi cyarafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'umwaka mushasha twimirije iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara cya buruseli mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba muri icyo gisagara
ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ni ahabihumurije Elvin Sangano niwe wadufashije kubishyira hamwe amakuru mwagejweho na Aloyizi Bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije kandi gusoza umwaka wa bibiri na cumi na gatanu neza mu banyu no kuzatangira undi neza mukazawukomeza mu mahoro ibiganiro byacu rero birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.